muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi ibiganiro bibandanya bishimikira ku makuru yo mu karere muri kumwe na fideli niyo ngabo
amazi atubereye ikibazo ubu turiho tuzayabona imvura yaguye tubone no gukoruka mu nzu manuka amazi kera mama akinjyana none uwangiza iyo myanda nawe yaba ankoreye neza abo ni abanyagihugu mu ntara ya bugesera mu rwanda bavuga ku bibazo by'isuku iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta y'igihugu cya sudani yo mu mpanuka n'abagwanya ubutegetsi bagirizanya kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano yategerezwa kuba yagiye mu ngiro ku munsi wa gatandatu urangiye gutana mu mitwe muri sudani yo mu mpanuko kurabandanya n'aho amasezerano yo guhagarika ingwano avuga ko impande zose zitana mu mitwe zategerezwa kuba zahagaritse kurwana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa etiyopiya Addis Abeba uno munsi wa mbere Riek Machar yahoze ari cegera cya perezida wa sudani yo mu mpanuko muri iki gihe ayoboye abagwanya ubutegetsi yagiriza inteko za leta kutubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano yamara umuvugizi w'igisirikare cya leta ya sudani yo mu mpanuko colonel philip aguer avuga ko intego zishyigikiye maca zateye inteko zishyigikiye perezida salva kiir mu mugambi wo kwigarurira ubundi butaka umukuru w'abagwanya ubutegetsi bwa sudani yo mu mpanuko Riek Machar avuga ko ingwano ibandanya ishobora kugeramira bikomeye amasezerano y'amahoro amasezerano atari make yabaye imbere yaho hagati ya leta n'abagwanya ubutegetsi yarasambutse gato y'inyuma y'uko atewe kw'igikumu vyitezwe ko igihugu ca Liberia gitangazwa ko kitakirimwo umugera utera indwara ya Ebola mu mpera z'indwi yamara abanyagihugu batanguye kwibaza ibyashikiye amafaranga yose yari agenewe kurwanya ebola abanyaliberiya barenga ibihumbi bine n'amajana umunani barapfuye bahitanywe n'indwara ya ebola kuva iyo ndwara yiyadukije mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihugu cya liberiya cyatangajwe ko kitakirangwamwo uwo mugera mu kwezi kwa gatanu yamara uwo mugera warasubiye kwiyadukiza indwi nkeya y'inyuma yaho abanyamahanga batanga imfashanyo bemeye gutanga imiliyoni ibihumbi amajana n'amajana y'amadolari agenewe gufasha Liberia kurwanya umugera wa Ebola. Lami Pargoy ayoboye ishyirahamwe riserukira abanyagihugu Liberia Media Center avuga ko ishyirahamwe ryiwe ryatanguje umugambi wo gutohoza kugena amafaranga yari agenewe kurwanya Ebola yakoreshejwe. Abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu baherutse kwihereza amabarabara y'umugwa mukuru wa Liberia Monrovia aho batangaje ko batarahembwa na leta ku gikorwa bakoze igihe ikiza cya ebola ciyadukiza umuntu yapfuye yahitanywe na ebola yatangajwe uno munsi wa mbere mu gihugu cya sierra leone radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru twabateguriye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yagiye uno munsi wa mbere mu ntara ya alaska kubonana n'ababa muri iyo ntara no gushikiza ijambo mu ikoraniro aho abategetsi ba amerika n'abategetsi bo mu mahanga abahinga mu bumenyi n'ababa mu ntara ya alaska baganira ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe mu karere ka arctic ico iryo koraniro rishaka gushika ko ku bw'abategetsi bo muriyo kwa perezida obama ni ugutuma abantu bamenya kurushiriza ukugenda ingaruka zo kwiyongera bikomeye k'ubushuhe mu karere ka arctic biriko bigira ingaruka mu bice bitandukanye vyo ku isi n'ivyo abantu bashobora gukora kugira bishure kuri ico kibazo ico kibazo carashimikiye ko na perezida obama mu ijambo yama ashikiriza uko indwi itashe ryo muri iyi ndwi aho yamenyesheje ko intara ya Alaska ishikirwa cyane n'imiriro yo mu mashamba urubura rutera rugabanuka muri ako karere no gutituka kwihuta cyane kw'ibice vyegereye ibahari hamwe n'ubushuhe butera bwiyongera mu gihe urubura uh, rutera ruyonga ibihuhusi bitera byiyongera muri antunga mu gihe urubura rutera ruyonga ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika bwatanguye ikoraniro ry'uno munsi wa mbere bumenyesha ko iryo koraniro rizofasha gutuma abanyepolitike bafata ingingo zihuta umusirikare wa leta y'igihugu cya Ukraine yishwe arashwe uno munsi wa mbere ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev abandi batari bake bari mu myerekano barakomereka mu gihe abapolisi bakomeretse igihe bombe yaturika mu myerekano y'ukwiyamiriza guha ubwigenge kurushiriza abagwanya ubutegetsi mu buseruko bw'igihugu bashigikiye igihugu cy'uburusiya imyiyerekano muri rusangi yabaye mu mahoro hanze y'inyubakwa nshingamateka yahindutse inyuma y'uko abashingamateka batoye kwemerera ihindurwa ryasabwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi rigenewe kugarukana amahoro mu karere ko mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine abapolisi n'abari mu myiyerekano bose barashe imyuka ibabaza mu maso abategetsi bavuga ko umusirikare wa leta yarashwe mu mutima asandabira mu bitaro ubushikiranganje bujejwe intwara yo hagati bwatangaje ko abapolisi ijana bakomeretse cumi muri bo bikomeye igihe bombe yategwa kuri bo n'umugwi w'abari mu myiyerekano umugambi w'amahoro ushigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi wumvikanywe ko mu ntango z'uyu mwaka usaba abategetsi b'igihugu cya Ukraine guha ubwigenge kurushiriza akarere ko mu buseruko bw'igihugu mu mpera z'uyu mwaka abagize leta y'igihugu cya Malaysia bihereje amabarabara y'umugwa mukuru wa Malaysia ku Kuala Lumpur no musi kwa mbere inyuma y'iminsi ibiri y'imyiyerekano yasaba ikurwa ku butegetsi ry'umushikiranganje wa mbere Najib Razak Najib Razak yifatanije n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko bararorera uno musi wa mbere ku mugwa mukuru wa eh, Kuala Lumpur defile y'abapolisi abasirikare n'abakozi ba leta umushikiranganje wa mbere wa Malaysia Najib Razak ahanganye n'ivyagirizo bikomeye vyo kunyuruza amafaranga ya leta yiyemeje kudatanga imihoho akaba yagirije abari mu myiyerekano ko batabona kure kandi ata mutima wo gukunda igihugu bafise abateguye imyiyerekano batangaza ko abantu barenga ibihumbi amajana abiri bihereje amabarabara ku munsi wa gatandatu n'ejo ku munsi w'imana kugira basabe ugutanga imihoho kwa najib yamara igipolisi kimenyesha ko harimo imyiyerekano bari munsi y'ibihumbi mirongo itatu abategetsi bavuga ko abantu bagera ku bihumbi cumi na bitatu bitavye defile y'uno munsi ku wa mbere inzandiko zamenyekanye mu binyamakuru mu kwezi kw'indwi zerekanye ko umushikiranganje wa mbere wa Malaysia Najib Razak yaronse mu makonte yiwe bwite miliyoni amajana indwi iz'amadolari avuye mu kigega cy'igihugu kijejwe imitahe Najib yarahakanye ivyo vyagirizo mu kuvuga ko ayo mafaranga ari agashimwe yahawe kavuye mu bihugu vy'Abarabu radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc uwo ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho ikigo gishinzwe uko ibintu bihingurwa bitegereza gukwiza ibisabwa kivuga ko kimaze kugara amahinguriro agera kuri cumi acuruza inzoga ziborera zifungwa mu macupa ya plastique ubuyobozi bw'ico kigo buvuga ko kubika inzoga mu macupa ya plastike bitera ingaruka zirimo n'indwara ya kanseri abacuruza izo nzoga babwiye ijwi rya amerika ko iyo ngingo yabatangaje kandi yabazaniye ubuhombe nivyo asumta kaboyi adushikiriza kuva kuri iyi tariki ya mirongo itatu n'imwe kanama yari itariki ntarengwa yahawe abanyenganda bakora cyangwa bacuruza inzoga zisindisha zabikorwa mu macupa ya purasitike kuba barangije gushyira izo nzoga zabo mu macupa y'ibirahuri umuyobozi ushinzwe iyubahirizwa ry'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bwana filipo nzayire yabwijwe rya amerika ingamba zafatiwe abacuruzi batubahiriza ibyasabwe n'ubuziranenge itariki ntarengwa bahawe itazongera gusubirwamo ni itariki y'uyu munsi abatabyubahirije bakaba bafungiwe serivisi zigendanye no gukora izo nzoga nk'abazikura hanze ntabwo nta kiriyarensi bazongera kubona kiriyarensi ni ukuvuga ngo ni ukurekurwa ibicuruzwa byabo bikarekurwa n'inzego z'ubuziranenge inzego za duwani abazikorera inama none bazikora bakoresheje ibikoresho bakuye hanze abo nabo ibyo bikoresho ntabwo bizongera kurekurwa ku mipaka inzego z'umutekano nka polisi bazazifata nk'inzoga zitemewe kandi zihanwa nk'uko amategeko abiteganya ikigo gishinzwe ubuziranenge kivuga ko inzoga zari ziri mu bubiko zizabanza gushira ariko kandi ngo nta zindi zongera gusohoka mu macupa ya purasitike ku ruhande rwa ba nyir'inganda bo bavuga ko iki cyemezo cyabatunguye kandi kikaba cyabazaniye igihombo wumva ko kibaremereye umwe ufite uruganda rukora izi nzoga ariko utashatse gutangaza amazina ye yabisobanuriye ijwi rya amerika cyaje gitunguranye mu by'ukuri rwakomeje gusaba batwongera igihe ariko nacyo ubona yuko kidahagije turatakamba ariko bagaragaza yuko ari ibyemezo byafashwe byarangiye hafatwa icyemezo cyo kudufungira ariko rero nawe urabyumva ni ibibazo bizinesi zigiye guhagarara ziba zirimo amaroni ya banki ibintu nk'ibyo ngibyo ni igihombo ni igihombo iyo mashini urumva ntiwakongera kuyicuruza biba byararangiye ni ukuvuga ngo iyo ngiyo nge by'umwihariko nabanje no kugerageza kugira ngo ndebe ko yahindukira igapfundikira girasezi biranga nubwo ikigo cy'ubuziranenge cyemera ko hari abacuruzi bazahura n'ibihombo bitewe n'imashini zari zaraguzwe mbere ariko iki kigo kivuga ko ubuzima bw'abanyarwanda buza imbere ya byose bwananzayire filipo ubuziranenge muri ubundi buba hose ariko muri muri iki kibazo turavuga ubuziranenge bw'amacupa Eh, ariya macupa ya purasitike akozwe n'ibintu bita fitarete fitarete ni ni ururimi rwo- rwo rwo mu mahanga rudafite igisobanuro mu kinyarwanda ariko izo izo izo- ibyo binyabutabire byitwa fitarete babikoresha ubundi muri za purasitike zisanzwe kugira ngo zi- zigire z- umwihariko wa purasitike ariko ikagira ingaruka mbi kuba itera indwara zimwe zirimo za kansa ingaruka z'imyibarukiro ingaruka zo zo mu mu mitekerereze mu bwonko izo zo- nizo ngaruka mbi ziterwa na bya binyabutabire bi- bita fitarete izi nzoga zizwi cyane ku izina rya suruduwiri ziba mu ducupa duto cyane ariko zikagira urugero rwa rukoro ruri hejuru kuko inyinshi ziri hagati ya mirongo itatu na mirongo ine ku buryo abantu benshi bazinyoye bagaragaza guhinduka cyane ndetse abenshi zikabatera gukora ibyo bataramutse gukora nk'urugomo kwicana n'ibindi polisi y'igihugu ishyira izi nzoga mu rwego rw'ibikurura umutekano muke hagati mu baturage kuko byakunze kugaragara ko abantu bazisinze barwana bakaba bagera ku rugero rukomeretsanya cyangwa se hari n'abicana uru rwego rucunga ubuziranenge bwemeza ko nyuma y'igihe cyatanzwe umucuruzi uzafatanwa inzoga zikiri mu macupa ya purasitike azafatwa nk'ucuruza amagendu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mu rwanda kandi bamwe mu bagize inama nshingamateka ishami rya Sema- rya sena bagendeye uturere dutandukanye tw'u rwanda baganira n'inzego zo hasi ku buryo abari muri ibyo bibanza by'ubuyobozi bogeza isuku ku banyagihugu umumenyeshamakuru wacu eric bagiriwe ubusa yakurikiranye iby'umugwi wagiye i bugesera avuga ko ikibazo cy'amazi cyabandanije kubera intambamyi ako karere kitavugwa ko rumwe n'abagize inzego zo hasi amazi make ngo ntiyarakwiye kuba impamvu ihugira umwanda
abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi bagize icyo babwira abasenateri bari babasuye babakangurira kugeza isuku ku bo bayobora mu karere ka bugesera bavuze ko bagereranije n'ibihe byahise isuku igenda igaragara ku ikubitiro ngo babanje guca icy'amavunja n'icy'abatarogaga n'abataramesa imyambaro bwana jacques gashumba ayobora umurenge wa nyamata ufatwa nk'umujyi wa bugesera hari ubwo wasangaga umuntu afite umwanda ukabije ugasanga nta soko zahe ntiwava ku musatsi noneho tukagerageza no gushaka amasabune tukanabamesera rimwe na rimwe dufatanyije n'inzego zatoza abagore ndetse n'izindi nzego kuri bwana Julius Rukundo umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe ubukungu isuku izaboneka kuri rubanda igihe abayobozi ubwabo ntawe usigaye bazakora icyo yise gusasa inzobe bakavuga ibibazo uko biri batabiciye ku ruhande kandi buri muyobozi akabigira ibye ni amagambo yumvikanisha ko hakiri byinshi byo gukora ku isuku ya Bugesera niba uri umuyobozi w'akagari niba uri umuyobozi w'umudugudu ugahura n'abana bamwe bafite umwanda ushobora kuba wafata igishyimbo ugateraho kikamera barahari ibyo bivuga ko bihari banyarwanda senateri ibyo birahari ndemeranya nawe dufite icyo twakoze gikomeye turacyafite urugendo rugaragara ko dukwiriye kuba twashyiramo imbaraga kandi imbaraga ntitubikore nk'abantu batumwa nk'abayobozi ntitubikore nka misiyo ahubwo tukabikora nk'ibintu byacu tukumva ko ari ibintu biturimo mu gihe tutaragera kuri urwo rwego tukaba tukiri ku rwego rwo kumva nihagira insipegishoni igera aha ngaha nihagira ibigenda bitya biragenda bitya ibyo ntabwo tuzaba turimo dukemura ikibazo cy'isuku cy'umwanda ikibazo cy'amazi akunze kubera iyanga agace k'iburasirazuba na bugesera iherereyemo gifatwa nka nyirabayazana mu kugira isuku nke kw'abahatuye aha ariko hakiyongeraho n'ikibazo cy'imyumvire ubuyobozi buvuga ko idateye imbere twasuye abatuye akagari ka kanazi mu nkengero z'umujyi wa bugesera amazi atubereye ikibazo ubu turiyo tuzayabona imvura yaguye tubone no gukoruka mu nzu ni ukujya kuvoma nko mu ma saa sita y'ijoro saa cyenda kubera ko haba hari intambara n'imihoro ku manywa ntawe uvoma iyi pantaro yawe niba wibuka uheruka kuyamesa ryari ntabwo ni kuva nabikora ntabwo ndabimesa bakumesera ryari ntabwo bajya bamesera kubera iki batakumesera se sinzi impamvu batajya bamesera muzehe uheruka mu mazi ryari Manuka amazi kera mama akinjyana tuvuge nk'iyo usinziriye wumva umeze ute mbese igikora kari mu nda ko numva nyine nta kibazo ariko umwanda akaba ari wa wundi nk'abandi gature nyine ku myanda yanjye none uwa- uwangiza iyo myanda nawe yaba ankoreye neza bwana ruhi rwagaju uyobora akarere ka bugesera yabwiye abo bayoborana n'itsinda rya sena ko amazi make atakabaye urwitwazo rwo kugira umwanda Nubwo ikibazo cy'amazi twese tugisangiye kandi kiremereye cyane ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu buriho budufasha kugira ngo gikemuke ariko ntabwo gikwiriye kuba urwitwaza iteka aho usanga umuntu atakarabyemo amazi ntayo aho usanga umwana arwara amavunja amazi ntayo aho usanga ikigo gifite umwanda ngo nta mazi tubona iyo ndirimbo ikwiriye kureka mu mazi make ahari wakora iki ngo isuku irusheho kuba isoko y'ubuzima isuku irusheho kuba bimwe mu bituranga nikaho kandi bishoboka aho kugira ngo urwitwazo rube ijambo rimwe nta mazi senateri warankusi wari uyoboye itsinda ryasuye bugesera bungurana ibitekerezo ku guteza imbere isuku yibukije ko isuku ariyo shingiro ya byose ubwo rero minisiteri y'ubuzima leta itakaza amafaranga ivuza izo ndwara zituruka ku isuku nke yakagombye gukoreshwa mu kubaka ibindi bikorwa remezo bitugeza ku majyambere bigaragara rero yuko mu by'ukuri iki gikorwa sena yajemo ntimucyumve nk'igikorwa cyo kunegura ni igikorwa gusa cyo kujya inama bimwe mu bigomba kwitabwaho n'inzego z'ibanze hirya no hino mu gihugu birimo urugamba rutoroshye rwo guhindura imyumvire ya rubanda nibiramuka bigezweho rubanda ruzazibukira kurana n'amatungo magufi rwimika umuco wo kugira isuku ku mubiri kugira ubwiherero butunganye ku miryango n'ahandi hahurira abantu benshi ndetse no gukomeza kurwanya ikibazo cy'amavunja kikigaragara hamwe na hamwe eh kabagira ubusa ijwi ry'amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda
Huwa! ngo twebwe ntitwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakorana izuba ryaka imbyino bagatera bitabira dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena eya kambere karizanye mwishwa wanjye nawe nyine atitwaje ikibando hagarara nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika ninde yabahaye uruhusha mwebwe nijyangoro ntayo dukeneye kubona kuno mutumba wacu urazi ko nogukura ihando ry'amenyo nanjye ndaguhanyura umusaya twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye none ko uri umugabo shirako nawe shirako ko wumva uri umugabo umukuru w'umugambwe wanyu yarabasutesha Ehehe, namwe barabasutse ni ugukenya zikaguma uba iryinyo ku rindi ikofi ku rindi ikibando ku kindi murabona yamara yamara ntimumarane mupfa imigambwe nibo babitanguye nimebwe ngo umuganga wacu ntihage igikorwa na kimwe cya politiki ukora ariko bo bigwa batigita none ko mbona mwese mwafoye amahiri niwo muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere ni ukuri iyo nyifato y'abanyepolitike irakwiye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfa imigambwe ngo ikinyo ku rindi abo bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politike ntihajemwe amahiri nimuhangane mu vyiyumviro
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve mu rwanda tuze mu burundi aho igipolisi cyagorobeje eh, ku ijabe eh, kuri ku yu- munsi w'imana congera kizinduka kihakikuje kuva mu gaturuturi ko kuri uyu wa mbere gushika isaha zitandatu zo ku mutaga mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru umuvugizi w'igipolisi yerekanye ivyatowe mu gikorwa cyo gusaka ibigwanisho eh, birimwo barimwo aho kwijabe fidelite ishatse n'ivyadushikiriza Ku kirindiro cy'igipolisi kiri ku biro bya komine bwiza niho umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yahereye ikiganiro amenyesha amakuru kandi naho hari hegeranijwe byatowe ku ijabe nk'uko Pierre Nkurikiye abivuga ngo ibyo bigwanisho byatowe muri rumwe mu ngo ziri ku ijabe ku mugoroba wo kuri uyu wa mungu ubwo rugo ruri muri quartier ya gatatu inomero icenda umuvugizi w'igipolisi aradondagura ibyatowe hariho inkoho zitatu za karashinikov hariho uh, ibikono bijamwo amasasu bitatu vyazo vyari vyuzuye amasasu hariho amasasu y'izo nkoho angana n'igihumbi n'amajana indwi na mirongo irindwi n'atanu hariho grenade imwe hamwe n'igikono kijamwo amasasu atanu na kimwe carimwe aha twovuga nk'ipantaro zitatu z'igisirikare zimwe bita tenidokomba haratowe kandi udupapuro dukoreshwa mu gutoza amafaranga haratorwa kandi n'ibikoresho vyo kwa muganga bitandukanye harimwo ama- amapansuma kuri urwo rugo ngo harafashwe umuntu yiyemerera ko ibyo bigwanisho bya gisirikare byari bigamijwe gutwarwa muri kimwe mu bihugu biba y'ububanyi naho umuvugizi w'igipolisi atashimye kuvuga izina ry'ico gihugu bijanye n'uwo muntu yafatiwe ngaho kwijabe yaravuze yuko yariko aregeranya ivyo bikoresho kugira ngo babijane mu gihugu kimwe kibanyi aho nyene kwijabe hari umunyagihugu avuga ko igipolisi camenye imiryango y'inzu yiwe akabazwa no kugena abapolisi bihaye ububasha bwo kwinjira mu rugo rwiwe bakoresheje inguvu na rirya ba nyene inzu atariho bari asaba gushumbushwa igihugu c'amategeko ntawe ushobora kubomora inzu y'umuntu taco bamwagiriza tamana do perquisition bazanye naho bari kubaza ababanyi bari gushobora kunterefona nkaza nkabugururira nsaba yuko bontunganiriza bakankoreshereza iyo miryango bakansubiza n'ayo mafaranga yibwe yari miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu na- na mirongo ibiri hariho n'iyindi riyasi y'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu na- nivyo mbona vyononekaye cane ku bijanye n'uyu munyagihugu asaba gushumbushwa umuvugizi w'igipolisi avuga ko mu kiganiro bamuhaye c'ivyakozwe ivyo uwo munyagihugu atabirimwo ivyo hamwe ivyo bari uko uriko urabivuga uretse ko ivyo uriko uravuga bivuye iwawe bitavuye mu cegeranyo c'igipolisi nibaza ko woheza ugacibishikiriza abajejwe gukora amatohoza n'uwo munyagihugu muzane abisigure neza amaheza bamufashe nimba ari- yaragiriwe nabi ibintu vyiwe asubizwe mu ngiro hisuzwe amategeko hagati aho bamwe mu banyagihugu bo kwijabe twavuganye baribaza igituma kwijabe ariho honyine abapolisi bijukiye ntibatahure ico bivako karitiye ya jabe sinzi icyo bayirondera bama baza iminsi yose ikintu cyo kubahera abantu mu makaritiye si ibintu bisanzwe urabona nka hari aho umuntu aba agwaye canke aja nko gusuma ku isoko canke afise kuri ibyo naho nyine umuvugizi w'igipolisi yishuye yongera yerekana imvu zituma jabe yitabwaho cyane E, nari nakubwiye yuko ivyo bivana n'ico baba barondera aho hantu no kungena aho hantu haba hameze ejo bundi haratuririwe imodoka zibiri kandi urazi ko nk'iyo minsi higeze kuba hariko haravugirayo amasasu mw'ijoro kuri uno wa mbere muri quartier ya jami komine bwiza musaga cibitoke na kinama niyo yabereyemwo igikorwa cyo gusaka ibigwanisho i bujumbura fidelite yishatse ku bw'ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
naho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu yo mu buraruko abagwanyi bitwaje ibigwanisho barashe ibisasu vya rokete ku modoka y'abasirikare bashinzwe kurinda perezida batandatu muri bo barapfa umwe arakomereka ico gitero cateye ubwoba abanyagihugu bo muri ako- mu karere ka karambi barahunga yamara bagarutse abasirikare ba leta bamaze kuhashika inkuru y'imvaho turayishikirizwa na musafiri muropwe mustafa kemal akorera igoma Amakuru dukesha abaturage ba Karambi muri groupema ya Rugari mu ntara ya Rucuru hari samwa za mu gitondo kuri uyu wa mbere ubwo abantu bitwaje intwaro barashe imodoka ya gisirikare yaritwaye abasirikare batandatu bashinzwe kurinda prezida bagarde republicaine bose bahita bapfa abaturage batuye muri ako karere bagize ubwoba bakeka ko ari intambara bahita bahunga noneho bibatera urujijo kuko nyuma gatoya hahise humvikana urusaku rw'amasasi nk'uko bwana eric mashagiro umuyobozi wa grupema ya rugari yabitangarije radiyo kivu wani imwe mu maradiyo akorera mu mujyi wa goma ku murongo wa telefone yavuze ko iyo jipe ya gisirikare yahiye igakongoka kandi muri uwo mwanya hari umumotari warimo guhita nawe bamurasa amasasu ku kuboko arakomereka cyane kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru twagerageje gushakisha abayobozi b'ingabo mu ntara ya kivu ya ruguru ariko bose birinze kugira icyo batangaza kuri icyo gitero abenshi bakeka ko cyaba cyakozwe n'interahamwe cyane cyane ko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na sepado imwe mu miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryasinywe na bwana omar kavota riravuga ko iyo modoka y'abashinzwe kurinda perezida wa kongo bayirasheho ibisasu bibiri bya roketi kandi iryo tangazo rikaba rivuga ko ko muri iyo modoka harimo umwofisiye w'abarwanyi ba fdlr wafatiwe ku rugamba noneho bikaba bivuga ko fdlr arizo zagabye icyo gitero mu gushakisha uburyo bwo kuburizamo kugezwa igoma k'uwo muofisiye wabo nawe wapfuye muri icyo gitero karambi ni urusisiro ruri mu ntara ya rucuru hafi ya kibumba mu birometero mirongo ine mu majyaruguru y'umujyi wa goma ahegereye ishyamba ry'ibirunga bya nyiragongo na nyamuragira kandi bikaba bivugwa ko hashobora kuba hari interahamwe zihishe zahunze ibitero bya frdc mu ntara ya rubero na warikale ubwo urusaku rw'amasasi rwari rutuje nibwo abaturage batangiye kugaruka ariko bigaragara ko bafite ubwoba igoma musafiri murope mustafa kemal ijwi ry'amerika
imbere ko turangiza ibiganiro byo muri uyu mwanya dusube tubabwire incamake y'amakuru twabashikirije yo hirya no hino ku isi leta y'igihugu cya sudani yo mu mpanuko n'abagwanya ubutegetsi bagirizanya kuba barenze ku masezerano yo guhagarika ingwano yategerezwa kuba yagiye mu ngiro ku munsi wa gatandatu urangiye gutana mu mitwe muri sudani yo mu mpanuko kurabandanya n'aho amasezerano yo guhagarika ingwano avuga ko impande zose zitana mu mitwe zari kuba zahagaritse kurwana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu urangiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku muwa mukuru wa etiyopiya adisabeba uno munsi ku wa mbere riyak masha yahoze ari cegera ca perezida wa sudani yo mu mpanuko muri iki gihe ayoboye abagwanya ubutegetsi yagiriza inteko za leta kutubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano nyamara umuvugizi w'igisirikare cya leta ya sudani yo mu mpanuko colonel philip agwe avuga ko inteko zishyigikiye maca zateye zateye inteko zishyigikiye perezida salva kiir mu mugambi wo kwigarurira ubundi butaka umukuru w'abagwanya ubutegetsi bwa sudani yo mu mpanuko riek mashar avuga ko ingwano ibandanya bishobora kugeramira bikomeye amasezerano y'amahoro kuri nkuru twabwiye ko byitezwe ko igihugu cya Liberia gitangazwa ko kitakivugwamwo umugera utera indwara ya Ebola mu mpera z'indwi yamara abanyagihugu batanguye kwibaza ibyashikiye amafaranga yose yaragenewe kugwanya Ebola abanyaliberia barenga ibihumbi bine n'amajana umunani barapfuye bahitanywe n'indwara ya Ebola kuva iyo ndwara yiyadukije mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihugu cya Liberia catangajwe ko kitakirangwamwo uwo mugera mu kwezi kwa gatanu yamara umugera warasubiye kwiyadukiza indwi nkeya inyuma yaho abanyamahanga batanga imfashanyo bemeye gutanga miliyoni ibihumbi amajana n'amajana by'amadolari agenewe gufasha Liberia kurwanya umugera wa Ebola Lami uh, Porgoy ayoboye ishyirahamwe riserukira abanyagihugu Liberia Media Center avuga ko ishyirahamwe ryiwe ryatanguje umugambi wo gutohoza kugena amafaranga yari agenewe kurwanya Ebola yakoreshejwe abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu baherutse kwihereza amabarabara y'umugwa mukuru wa Liberia Monrovia aho batangaje ko batarahembwa na leta ku gikorwa bakoze igihikiza cya Ebola ciyadukiza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagiye uno munsi kuwa mbere mu ntara ya Alaska kubonana n'ababa muri iyo ntara no gushikiriza ijambo mu ikoraniro aho abategetsi ba Amerika n'abategetsi bo mu mahanga abahinga mu by'ubumenyi n'ababa mu ntara ya Alaska baganira ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe mu karere ka Arctic ico iryo koraniro rishaka gushika ko kubwo abategetsi bo mu biro kwa Perezida Obama no gutuma abantu bamenya kurushiriza ukugena ingaruka zo kwiyongera bikomeye k'ubushuhe mu karere ka Arctic biriko bigira ingaruka mu bice bitandukanye vyo ku isi n'ivyo abantu bashobora gukora kugira bishure kuri ico kibazo twabwiye ko umusirikare wa leta y'igihugu cya Ukraine yishwe arashwe uno munsi wa mbere ku mbuga mukuru wa Ukraine Kiev abandi batari bake bari mu myerekano barakomereka mu gihe abapolisi bakomeretse igihe bombe yaturika mu myerekano y'ukwiyamiriza guha ubwigenge kurushiriza abagwanya ubutegetsi mu buseruko bw'igihugu bashigikiye igihugu cy'uburusiya imyerekano muri rusangi yabaye mu mahoro hanze y'inyubako nshingamateka ikaba yahindutse inyuma y'uko abashingamateka batoye kwemerera ihindurwa ryasabwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi rigenewe kugarukana amahoro mu karere ko mu buseruko bwa Ukraine inshuti z'ijwi ry'amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro byo muri uyu mwanya haniho bigarukiye mwari kumwe nanje Fide niyo ngabo washize hamwe ibi biganiro agafata n'amajwi Rifatu Alimas Karara umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.